sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adviintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu kun sagantaa filannoo faarfannaati filannoo faarfannaa jalatti akkuma beekamu yeroo kanaan duraas akkuma isin beektan ergaa isin nuuf barreessitan dhaamsa isin firoota keessaniif qabdan deebisnee gara firoota keessaniin ga'uun handhuura waamicha kanaa yommuu ta'u har'as kunoo likkee biraa nu wajjin dhaamsa keessan qabannee dhiyaanneerraa nu hordofaa.
Yoosef Bantii aanaa mana sibuu ganda hoborraa qilxuurraa qopheessitootaaf maatii isaa hundaaf tolasaa bantiif ashannaa fi wadaajoof bal'inaa dheeressaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Gammachiis Toliinaa aanaa mana sibuurraa abbaasaa obbo Toliinaa tarreessaaf haadhasaa Haaddemuluu Magarsaaf likkituu amanteef waldaa guutuu wangeelaa guultiif qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
kumarraa bakaree waamaa agaloorraa qopheessitootaaf abbaasaa obbo bakaree nagaasaaf haadhasaa aadde shukkee ittaanaaf firoota isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanus kan keessanii ittiin eebbifamaa isaaniin jedhe.
Narratti ololuu kaawwakoo dinni na agarsiise murtaala inni na loluu bitakoo mirga koo goree ofuma narratti ololuu kaawwakoo dinni na agarsiise. Siyaamaanatee jaallatee siduuka kaatee gooftaadhaa inni na loluu bitaa koo mirga koo goree ogummaa narratti ololuu kaawwa koo dinni na galtee gooftaadhaa inni na loluu bitaa koo mirga koo goree ogummaa narratti ololuu kaawwa koo dinni na galtee. Jaallatee siduuka adeemaa gooftaadhaa inni na loluu bitaa koo mirga koo goree ogummaa narratti ololuu kaawwa koo dinni na galtee gooftaadhaa inni na loluu bitaa koo mirga koo goree ogummaa narratti ololuu kaawwa koo dinni na galtee. Kanaan sani bakka sabaasa adoota isu danda'e. Shakkuu garaan koo beeka dhaabbatee isuma eega. Shakkuu garaan koo beeka dhaabbatee isuma eega. Shakkuu garaan koo beeka dhaabattee isuma eega ishakkoo garaan koo beeka dhaabattee.
Taarikuu Mul'ataa Abunnaa Gindabaratirraa Sabboonaa Taarikuuf Burtukee Taarikuuf Wayituu Fayyisaaf Tasfaayee Mul'ataaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Tolasaa Waltajjii Aanaa Qondaalaarraa Maarqoos Olaanaaf Maatiisaaf Firoota Saawundaaf akkasumas dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Takkaalinya addunyaa iluu abbaa booraa yaayyoo irraa yirgaalim addunyaaf takkaa warquuf molaatuu addunyaaf zalaalim addunyaaf akkasuma qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera waan nu filteef galatoomii faarfannaan ittaanu kan keessanii ittiin eebbifamaa isaanii jedha.
Akka namaatii eetisii gooftaa maal kana jabaatee garaan kee. Akka daa'ima harma hootoo yemmuu bohaaraaf borisii siree gaaddisiisu waa'ee koo taabee wal'aansa dhabuun koo baadhee barbaacha dhabuun koo siree gaaddisiisu waa'ee koo taabee wal'aansa dhabuun koo. Lafasoon abdiina eenyuutan imaadha kana sooranaaf ta'ee mimaan koo inni ganamaa fi galgalaa ogeessi fayyaa hin waldhaale maadaa garaa goosa jedhaa. Akka namaatii eetisii gooftaa maal kana jabaatee garaan kee akka daa'ima harma hootoo yemmuu bohaaraaf borisii siree gaaddisiisu waa'ee koo taabee wal'aansa dhabuun koo baadhee barbaacha dhabuun. Gaddisiisu waa'ee koo taabee wal'aansa dhabuun koo baadhee barbaacha dhabuun koo. baatu morgaani koo warree gambaasa gaafasee yaada seera eegsisu koo akka namaatii eegisee gooftaa maal taana jabaatee garaan kee akka daa'imaa mahootoo. Shammul bohaaraaf borisii siree gaaddisiisu waa'ee koo caabee wallaansa dhabuun koo baadee barbaacha dhabuun koo siree gaaddisiisu waa'ee koo caabee wallaansa dhabuun koo baadee barbaacha dhabuun koo. Faagoo jirta isin barbaadadha. Nani yaade gooftaa fuula kee. Tarii na sirraa fagaate. Maaliif jabaate garaan kee. Naa malee qabdaa'ii kan biraa. Siinaan waamamaanii abbaatti. Guddiftee ormaaf na laata akka waan ani gatii qabneetti akka namaatii ati sii gooftaa maal taana jabaatee garaan kee akka daa'imaa mahootoo shammul bohaaraaf borisii. Siree gaaddisiisu waa'ee koo caabee wallaansa dhabuun koo baadee barbaacha dhabuun koo siree gaaddisiisu waa'ee koo caabee wallaansa dhabuun koo baadee barbaacha dhabuun Taarikuu Baacaa Aanaa Qilxukaarraarraa Baacaa Dhufeeraaf Lammeessaa Dhufeeraaf Dammituu Tarfaasaaf Ayyaantuu Baacaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Takkaa Warquu Hiluu Abbaa Booraa Yaayyoorraa firoota isaa fi maatii isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Darajjii Nagaasaa Haroo Limmuurraa amantoota waldaa masarata Kiristoos naannoo isaaniitiif amantoota biyya lafaa maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Faarfannaan itti aanu kan keessanii kan ittiin eebbifamtan isiniif haa ta'u jedhe.
Namaan dagatamu siina yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadhi jecha nafuu jechuuf anjeera hin fayyamtamne koo namni nama namuun ijaareetu diiga kakatteetu haala guyyaa du'aa kootti isa na gargaaru sittan kooluu gaala. Wangaraana raasuun aduraan kabaame ittiin na gowwoomsu wangaraan koofeduu mallattoon cufaane afaaniin adursu silaa humna kootiif adeeme kakaabu harkaan fideeneessu baaf hin baanne anarratti jeeru kakuun uffisiisu. warra faaniin kunee garaa na waaloo saanatiin argine naan ammayyuu gooftaa gatii warra mootaaf ta'uun hin qubsine jallootaaf jireenyi mutti qajeeloo guddisee weennaa garuu gooftaa guyyaa isaanitti deemu naaf immoo bari'a. Namaan dagatamu sina yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadhi jecha nafuu jechuuf anjeera hin fayyamtamne koo namni nama namuun ijaareetu diiga kakatteetu haala guyyaa du'aa kootti isaan gargaaru sittan kooluu gaala. Namni maaltu jira isa dibataasa buddeenaan geeddaru iddaan wal barbaade alagaa sarbeetu kaasee wal teessisa baraa gara gooftaa cubbadoo dhiyaatu guutee middoo aarsa wanta baay'een argee guddaa nama daa'e gooftaa marrummaan koo. Nana daadheebu balbala keeduura maalirree bu'aan koo yommuu junkurfamu karaa hundumaani waamicha kooshaadhaama garuu gooftaa guyyaa hundumtuu wawwaatu gatiin koosii harka namaan dagatamu siina yaadataama guyyaa kee gooftaa koo. Gaadhi jechaan afoo jechuuf anjira hin fayyamtamne koo namni nama namuun ijaareetu diiga kakatteetu haala guyyaa du'aa kootti isaan gargaaru sittan kooluu gaala. Kan hin milkoomne iyyoo diriirsaanii waan baay'een naroona kan hin geenye laafaani argame sanaani kaayyoo fashaleessuuf jechi darbatamu arrabnis danuudhaa kana keessa darbuuf aboonsaa komiiti gooftaa maalangoodha kakuu eeguuf jecha utuu nu gaakaamu. Kanuu kabalaame warri gowwoonni illee lolaanatti baaru uleedhaan naaname Orma gidduun jira babbaafaadha kooraas siilaan gargar baay'ee gooftaa mamnaa dhiiftaa harka jallootaatti mucaa kee madaa'ee namaan dagatamu siina yaadataama. Guyyaa kee gooftaa koo gaadhi jechaan afoo jechuuf anjira hin fayyamtamne koo namni nama namuun ijaareetu diiga kakatteetu haala guyyaa du'aa kootti isaan gargaaru sittan kooluu gaala. Gatiin guddaadha du'aaf wareegame akkaan irraa kadduuf isaan adii baasan ani tawaamame kan na hollachiisu sariifadhee gaawudha iddoo akkamii koo deebuu koolaa guutii rarraasaan hambise adaraa garaa koo kiyyoo tarkaanfadhee miidhamaa ulfaata. Baadiyyoon agaayee jireenyatti raddeen karaa hundumaane nama gadi taa'ee dhi'ee bari'uudhaaf immoo itti karmu dukkanni itti caalaa sanyiin facaafame ijisaa jalqaba tortoree biqilaa kakuu raawwatamu immoo jalagaa'u. Namni ulfaata gooftaan gargaarii namni obsa qabu gonfichaan fudhata namaan dagatamu siina yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadhi jechaan afoo jechuuf anjira hin fayyamne koo namni nama namuun ijaaretu diiga kakatteetu haala.
aduwaa kootti isa na gargaaru sitan kooluu gaala.
maabiraat taammiruu aanaa iraarraa taammiruu qanaatiif tolaa mulgeetaaf gartuu taphattoota addis kilabiif marabbee taammiruuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera amaanu'eel surraa billoo bosheerraa abbaasaa obbo surraa raggaaf haadhasaa haadde yaadanii galaaniif waldaa lalistuu gibeef firoota saawundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Toliinaa Tarreessaa aanaa mana sibuurraa birruu almaadiif likkituu amanteef muluu magarsaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera waan nuuf filteef eebbifamii faarfannaan itti aanus kan keessanii ittiin eebbifamaa isaaniin jedhu.
Deebii garbittii isaa yaaddateera ayyaana waaqummaa isaatiinis na tolcheera namoonni dhaloonni jiraan hunduu ayyaana qabeetti da'anaan jedhu guyyaa eegee anaan dibee iyya sun bakkaasaa tolaa jedhu qabee dhaloonni jiraani bartuu. ayyaana qabeetti dhaabbilaa jedhu yeroo eegee anaan muudee gooftaan amma kansaa oolaa jedhu. Ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu. Inni gadi deebii garbittii isaa yeroo eege yaaddate ayyaana waaqummaa isaatiinis golganaan kaadhimmate kana booddee dhaloonni jiraan hunduu ayyaana qabeetti da'anaan jedhu. Inni yeroo eegee anaan dibee iyyasuun maqaan isaa ololaa jedhu. Ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu. Karaan kiyya waaqaan yookiyaa fi ogubaa dhiyeessaa. Afuuratti na keessa jiruusi Yesuus kooti fiirichaa. Maalaan godha gochaa isaatii fi tokkoon qabu wantaan isaan jedhu. Inni guyyaa eegee anaan dibee yesuun maqaan isaa ololaa jedhu. Ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu. Warri isa sodaatan irratti biyyaa jedhu. Deebii garbitti isaa yaaddateera oo ayyaana waaqummaa isaatiinis na gargeera oo namoonni dhaloonni jiraan hunduu ayyaana qabeetti daakanaan jedhu guyyaa eegee anaan dhibee.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenne yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.